iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi n'indwi muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo y'ibiganiro by'uno mwanya abana muri pirimeri muri segonderi ni kuri abenshi barafise inda kandi ugasanga ni ibiharuro biteye ubwoba wewe iwawe usanga ari uko mubanye ari ukundi ari uko nk'abajejwe gutanga ibihano bodufasha abantu bigaragaye yuko batwaje indabo bana bakabahana
uyu ni umwe mu babyeyi barereye mu ikambi ya mahama ari mu gihugu cy'u rwanda avuga ku kibazo cy'abana b'abigeme batwara inda batifuje icyo ubushikiranganji bwitaho impunzi mu gihugu cy'u rwanda bugona kuri icyo kibazo muracumva ahandi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere kuja mu makambi no mu ntara mbanze ndababwire muri make ko itegeko rishasha ryo kwivuza ryateguwe n'umugambwe w'abarepublikani ari nk'amwe ryo kwemezwa n'inama nkenguzamateka kuri uno wa kane rishobora gusiga abanyamerika miliyoni cumi na zitanu batagira impapuro zibasahiriza mu kwivuriza ko zitwa assurance maladie mu rurimi rw'igifaransa gushika mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu gihe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abashika miliyoni mirongo ibiri na babiri aribo batazoba bagishobora kwivuza neza ivyo nivyatangaje kuri uno wa mbere n'ibiro vy'inama nshingamateka ya amerika bikurikiranira hagufi vy'amafaranga leta ikoresha guhindura ibitari bike muri mu vyari mu itegeko ry'abademokrate ryo mwaka wa bibiri na cumi n'ivy'abarepublikani na Donald Trump bemereye abanyamerika igihe bariko bariyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe iryo tegeko ryo kwemezwa imiliyoni mirongo ine na n'icenda z'abanyamerika ntizizoba zigishobora kandi kwivuza muri bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ni ukuvuga cumi n'umunani ku ijana by'abanyamerika bari munsi y'imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko yamara ivyizere ni vyinshi ko iryo tegeko rishobora kutazokwemezwa kuko bamwe mu barepublikani batowe mu ntara zikenye baramaze kugaragaza ko batarota baritora uko rimeze ubu tukiri ku mugabane wa amerika igihugu ca amerika kiragabisha ku mwanya n'umwanya igihugu c'ubushinwa gishobora kuja ku rutonde rw'ibihugu bikora urudandazwa rw'abantu no gukoresha ibikorwa biruhije umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa amerika ategekanya kuza kugira ico avuze kuri ico kibazo uno musi mu ndwi iheze trump yashikirije ko naho ashima utwigoro tw'ubushinwa mu kugondoza korea ya ruguru abona ko atakigaragara cavuyemwo kandi avuga ko ari vyinshi ico igihugu gikora bitabereye raporo y'umwaka uheze yavuga ko ubushinwa ari igihugu gikoresha ibikorwa biruhije kandi hakorwa rudandazwa rw'abantu bagurishwa mu bikorwa byo gushurashuzwa abandi bakoreshwa ibikorwa biruhije mu mashahamwe ya leta abana n'abagore bava mu bindi bihugu vya aziya na afurika bagakoreshwa nk'abari mu bugeregwa abimukira mirongo ibiri na bane bamuka mu karere ka afurika y'uburengero batawe mu nzira n'abari babatwaye ku mugabane wa buraya baciye muri libiya ku munsi w'imana niho batorwa n'igisirikare ca nigeria mu bugaragwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu ivyo bishikirizwa n'abategetsi ba nigeri abo barokowe bivugiye ko bose hamwe bari mirongo irindwi kandi bari mu modoka zitatu zabakuye mu gisagara ca agadez kiri mu maja hagati ya nigeri batabwa mu bugaragwa ahatagira amazi n'ibifungugwa radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda nabo muratwumva tankomanzi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere muyavugwa mu makambi neza na neza mw'ikambi ya mahama ari mu gihugu c'u rwanda ivugwamwo abana b'abigeme bo mashure y'intango n'ayisumbuye basama inda batifuje abamaze kumenyekana barenga mirongo ibiri na batanu abemeye kuyaga n'ijwi rya amerika basigura ko ahanini babiterwa n'ubukene umunyamakuru wacu desire hatungimana mw'ikambi ya mahama yaciga n'ino ino nkuru muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga ibihumbi mirongo itanu habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi abigeme baba muri iyo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro ababahendesha utuntu ntibabuze nk'ukuno ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha aha anya ikintu nyamukuru gituma abakobwa dushobora kuba twotwara inda mu bintu tutari twiteze kandi tutanateguye hakuru n'ubukene ubukene buratera umuntu kandi sinibaza ko ubwo bukene buzotewe bugahera nka byonse kiretse habaye ama intervention menshi ngira ngo ubukene rero burashobora gufata umuntu urabona nk'igarama zitega igarama zitega bikaba ngombwa kuzorikuramo amavuta ukarikuramwo isabune ukarikuramwo inkwi zo gucana ukanarifunguramwo biragoye rero kuba worijera kugira ukuremo ivyo vyose wongere uronke n'ibyo uzorya ukwezi kose hari igihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga kandi by'ukuri tutabeshanya abakobwa turakunda ibintu byo kwisiga mbese ibintu by'isuku wasanga urabibuze kenshi ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati jewe ndashobora kukugurira amavuta gutyo arayakugurira uyu munsi ejo akayakugurira hirya y'ejo akayakugurira nyuma haza kuzamo ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe umushikiranganji ajejwe impunzi serafina mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose ngira ngo igihari ni uko iyo tuwushyiraga imbere gahunda y'uburezi niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na nkaduroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwara inda z'indaro kuko mu by'ukuri byibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro ziza ibyo rero kugira ngo tubyadiresinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo bukigisha abana b'abangavu uko bitwara uko bifata umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwaho umwe mu bavyeyi barereye aho imahama asaba ahubwo nyabona ko abatera inda abo bana b'abigeme bohanwa gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara abana barakuka ku ishuri mu gitondo birirwayo no muri segonderi bataha ku mugoroba ukagira gutyo ukazibona umwana idegereza hariya anye ni ukuri ntitumenya twebwe ingene byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi bubigenza icyo uvyaye bose uko nyenda azanye urakira none bubigenza gutera ntuza muga ni ukuri turababaye turababaye kandi turababaye abana muri primaire muri segonderi abenshi barafise inda kandi ugasanga ni ibiharuro biteye ubwoba wewe iwawe usanga ari uko mubanye ari ukundi ari uko ugasanga ni ibibazo none bunya impanuro mu bahanizi yihe ihirahiye agatambana n'umuntu ari ikibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bodufasha abantu bigaragaye yuko batwaje inda abo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yimuteye ari hajya anyu umenga nta kibazo cabaye muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yavyaye araha impanuro abatarahura n'izo ngorane nka jewe vyamaze gushikira ikintu nohanura bagenzi banje nuko bokwihangana birabaho birashika ariko kwikingira navyo birakenewe mwabantu kuko hari igihe yovuga ati jewe ndigumije ariko ukazosanga n'ubundi bimwe yokwirinze birashitse cyarayitwara no kunohanura rero bagenzi banje batoyi banje cyangwa se n'abakuru banje bataragira ibibazo nagize ko bokwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibisa n'uko uri kumwe n'umwana ubwo umuhangayitse umwana azambara iki umwana azobaho gute mbese jeho nzobaho gute jya usanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine ahimahama rero ikibabaza abavyeyi ni uko n'abana bo mu mashuri mato mato bari mu batwara izo nda z'indaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato desire atungimana imahama ijwi ry'amerika
ejo ry'amerika igice ca kabiri ca kino kiganiro aho uno munsi tugaruka kuco abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga hagati mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye uno munsi dukurikira rero igice ca gatatu aho abo banyedini bari mu mashengero atandukanye bavuga ico bagona ku vyerekeye ingene abanyagihugu mu ntara hagati boziganya umwimbu wabo kugira ngo bashobore kuza barisununura mu gihe bigoranye mu gice ca gatatu c'uno munsi turavuga rero n'uruhara rw'aba arongoye amashengero n'amadini ku bijanye no kurwiza umwimbu mu barimyi reka duhe imikoro mugenzi wacu diane ndonse muri studio y'i bujumbura abanza twakirire abatumire bari kumwe
dutangure twakira abatumire bo mu kiganiro cy'uyu munsi eh, patiri desire ninahazimana icegera c'umunyamabanga mukuru wa caritas burundi ishirahamwe rya ekereziya katolika rijejwe gufasha mu iterambere ryuzuye rihereye ku barushwa turabaramukije ndabaramukije ndabashimira ku butumire nshimira n'abariko baratwumviriza twakire na prosper dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi ndimwa akanovera mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi na mwebwe turabaramukije ndabaramukije nongera ndabashimira ku butumire twakire na nibigira vincent umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu burundi eh, turabaha ikaze na mwebwe kandi turabaramukije na jewe ndabaramukije nibutse abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya amerika aho tuza kuvuga ku gice kigira gatatu ku bijanye no kugwiza umwimbu mu barimyi ku bijanye n'uruhara rw'amasengero n'amadini ku kugwiza umwimbu mu barimyi aho uno munsi tuza kuvuga ku bijanye no gufasha abarimyi kuziganya kugira ngo bashobore gushikira ifumbire kugira ngo bashobore gushikira ifumbire isubiza isi akanovera mu ntumbero yo kugwiza umwimbu aha akaba ari nyuma yaho mu biganiro biheruka abatumire ari na mwebwe turi kumwe uyu munsi mwagiye murashikiriza ingorane ziri mu burimyi ko ahanini ziva ku buryo buke bw'abarimyi imwe mu nyishu rero akaba ari uko boshobora kuza baraziganya ubwabo uyu munsi rero abashoboye gufasha abo barimyi kuziganya eh, aribo amakopeke basanzwe bakorera mu ntara zitandukanye z'igihugu bagashika no ku mitumba aho abarimyi baba eh, nibigira Vincent yaserukiye urwo runani rw'ayo makopeke arafise ngira ngo ico ashobora kuvuga ku bijanye no gufasha abo barimyi kuziganya icyo twofasha abo bene gihugu kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane ni uko twobahimiriza kuja mu mashirahamwe amashirahamwe bita mu gifaransa amakoperative ayo mashirahamwe rero azoca bafasha kubasabira izo ngorane abadashoboye nabo kuja muri ayo makoperative twabasaba yuko boja muri ya migwi mito mito imigwi y'abantu batanu gushika ku icumi hanyuma bakishingiranira kuko twebwe eh, duha ubwa mbere ingorane umuntu asanzwe ari umunywanyi umuntu abika neza kandi asanzwe afise ingwate kuko amahera dutanga ko ingurane ni amahera tuba twabikijwe n'abandi banywanyi igihe rero twayatanga ko ingurane ayo mahera ntagaruke murumva ko twoca tugiranira ingorane n'abasanzwe baratubikije ayo mahera mu biganiro twagiye turavuga nuko habonetse ikibazo cy'uko abarimyi bibagora kugira ngo ubwabo ba- baje hamwe kugira ngo bashobore guteranya amafaranga bashikire ifumbire kugira basubize isi uburyohe none muri ayo makoperative ho niho bizokoroha yuko bi- biyunga muri ayo mashirahamwe bazobikora gute bakwiye kubishobozwa gute ubuheruka uyu mushingantahe dodiko yari yavuze ati bagiye kuvuga ngo ba- ba- ba- bahe bagire udufuko duto duto kugira ngo ibiro bibe bikeyi bice bituma bizimba kubera bice bisaba uburyo bwinshi mugabo nk'abantu bagiye hamwe ari nka mirongo itanu bica byoroha ashobora gufata imifuko itatu canke ine bica byoroha ingene bo- nyene bayigabura igihe bafise agashirahamwe canke koperative gafise amategeko gafise ugatwara bica byoroha cyane ingene bashobora kugabura ku buryo rero bashobora gufata bati aba bantu bo kuri uyu musozi naho hariho abafi- abaza kugura kumbura ibiro bitanu gusa ubundi akagura ibiro umunani nibaza ari abantu nka cumi na batanu cyangwa mirongo ibiri bashobora gutwara ibiro ijana nicyo rero gikorwa dufise kugira ngo abantu bumve yuko kuja hamwe n'abandi atagahombo karimwo atari icihungugira ahubwo Prosper Dodiko mwebwe mwaserukiye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kandi mujejwe ico gisata cyo gusubiza isi akanovera abo barimyi mubashigikira gute kugira ngo bashobore uko kuntu ko kwiyunga muri aya mashirahamwe twebwe mu bushingirwaho n'ubworozi hasanzwe mbere hariho n'igisata kijejwe gushyigikira bajya barimye baba bitunganije ni ukuvuga bamwe bita aba opeya ni ukuvuga rero twebwe mu bushingirwaho n'ubworozi turafise mbere n'umugambi ni ukwita so porogaramu mu gifaransa bita la professionalisation de producteur ni ukuvuga kubashoboza kugira ngo bashobore kuba abarimi koko bakwije ibyangombwa ariko rero murumva ni ukubafasha ariko biragoye yuko abarimi bose bashobora kujya mu migwi atabandi bantu badufashije nk'akarorero duheruka kurondera udufasha mbere yabitanguye mu ntara za gitega kayanza na karusi akaba ariko aregeranya abarimi mu migwi imigwi y'abantu mirongo itanu mu gifaransa babyise ngo ni jesenkandi bashatse yuko abo bantu bagiye iyo mihana ibana igiye hamwe imaze kujya hamwe ikironka n'ingwate iboneka murumva rero yuko turafise ikintu twakangurira abarimyi kugira ngo bahindure ingendo kuko nk'uko mubizi abarundi ntibakunda kujya hamwe batarunse umuntu avuye ahandi aza kubatunganya ngo abashyire hamwe ntigikunda ariko rero twavuga tuti mu burundi hariho imigwi isanzwizwa hariho ibyo bita amakoperative turazi ntibohererayo bose turazi hariho amamuvuma pure koperative amasosiyete atanguye gufata intumbero y'amakoperative mugabo tugiye nko muri katolika hari ibintu bita imibano mbeko imibano iri hose kandi umenga nta mukirisitu n'umwe atari mu mubano ubwo ntitwohera aho nyine hama katolika igakidufasha kugira ngo uwo mubano wose uhinduke rero abantu bashyize hamwe kugira ngo n'ifumbire aze barayironkera hamwe icyo ni ikibazo rero twibaza yuko nka ekereziya katolika yadufasha mu makomine yose twibaza yuko tuhava turaba ingene twoca kuri icyo kintu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
pati mwebwe mubivuga ko iki kuri icyo basabye ko mubafasha muri uko guhimiriza abanyagihugu ego cyane mpera ko agize ati aba- abihebeye imana abasaseridoti ekereziya katolika yoca muri iyo mibano ko bidufashije mbere nuvuga ntitwaba tubafashije ahubwo nitwe tuba twifashije turanezerwa natwe iyo abakirisitu twigisha ijambo ry'imana bashoboye nabo nyine kwiteza imbere rero iki nka twebwe turi muri karitasi biri mu byo na twebwe dushimikira nk'ejo bundi nari nari mu ntara muri provinsi ya bubanza na provinsi ya cibitoki hari amaparasi abiri naciyemwo I- mu abo twaganiye twabishimikiyeho cyane yuko mu mibano mu mibano rukristu bategerezwa kugira umwe mudo mu mubano uwo ari wo wose haba harimo umuntu ajejwe iterambere ajejwe ibyo byo kuba abantu- kugira ngo abantu bumve ko bategerezwa ku- kuja hamwe kugira umugambi bakagira iterambere kugira nibaza ko nk'iki cy'uko umuntu yobahimiriza kugira ngo abo bari mu mubano bagire rimwe ngira ngo byo nabatera intege zo ku- kwitwararika uburimyi cyane kuko hariho n'ababa basanzwe bafite ubunebwe bukurimo ibyo kuri hari abantu babigaba kandi natwe tubabaza kenshi amateko turasemera tubabwira yuko nta muntu ashobora kunezera imana adakora rero nibaza ko ikiye icyo gusa numva ubu gike- kiba gikenewe ni ingene twebwe eh, twebwe turi muri karitasi haba ngaha eh, ku rwego rw'igihugu tugatambuka tugashyika mu madiyoseze tukajya mu maparuwase twokwegerana cyane n'aba bajejwe by'uburimyi bajejwe iby'ifumbire kugira ngo ni- ni- bibaye ngombwa ah, aci- aciye no mu iparuwasi agashobora na padiri mukuru ndetse agashobora no kumuha n'ijambo mu isengero akabwira abakirisitu ubwiza bw'ibyo bintu ubu uye mubona ko twe turi ko tubivugira ku iradiyo mugabo mu kubishyira mu ngiro eh, ni ngombwa ko abantu baba babonanye nk'uyu mushinga nahe dodiko twebwe tutashaka kubonana ku rwego rw'igihugu mugabo hama tukaba tukabishikiriza abo mu madiyoseze hama bari abajejwe depeyaye mu ma- mu maprovensi nabo bakavugana hanyuma gushika no mu makomine bakavugana n'abapadiri mukuru twabanje gutegura nk'akantu k'urwandiko hamwe wowe umuntu abibashikiriza biboneka ko hari ibintu twumvikanye jewe ndiyumvira ko ubu mu- ari nko nko mu ntango byogira icyo icyo bigize nko mu mwaka uza tugasanga byateye imbere cyane nko mu myaka itatu iri imbere ugasanga byagize nk'akamaro rwose ego ngira uyu muyobozi mukuru w'amakopeke ngira ngo eh, bizoheza biborohere no gutanga ingurane kuri abo barimu Eh, nibaza yuko eh, bagikoreye ko mwajya amanama ko minsi yose mu ndwi hariho inama bagira mu mibano ni by'ukuri Eh, bace biha akanya naho bafata iminota itatu canke ibiri bakavugana yuko umubano wose uteza kuba ufise ikonte imwe iyo konti umuntu wese akaza aragenda amahera uko aronse dukenya ashirako ashirako ashirako kugira ngo nihagera ca gihe co kuriha igice ca mbere baronke amahera uzosanga yagwiriye hajya mu kintu bavuga ngo ngo isorosoro igwira iyo rica ni ukuri ico kintu bagikoze bazoba bafashije abarundi kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane bitagoranye bace baronka n'uwo mwavu ego mbega Kandi muzobaha biroroshe.
umwavu canke mwobaha amafaranga bakaja kuwigurira ku makomine aho ba- basanzwe utegekanije Ukuntu boca bi- baguma bawugurira kuri mwebwe ukuntu bitunganije twebwe ntitugurisha umwavu twebwe dutoza amahera hanyuma amahera tukayashikiriza ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nabwo bugakomanda uwo mwavu bazohereza a- abarimyi ariko abarimyi ngo bavuga ko mu mbungukira ko muri ico gihe oya agafuko mu bisanzwe reka tubaze mu bushikiranganji abanyene bajeje kuwutanga eh, prosper dodiko umufuko mwotubwira ugurwa amafaranga angana gute kajya agafuko k'ibiro mirongo ibiri na bitanu Eh, agafuko k'ibiro mirongo ibiri na bitanu kagurwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri n'umunani murumva rero ku biro mirongo ibiri na bitanu urumva n'igihumbi kirengako gatoya Eh, byumvikana rero yuko nta muri kopeke nta muri poste bungukira ku murimi kuko barundi ntibakora ku ifumbire ahubwo babaha udutike dutuma baza gutora ifumbire ahire kubungukira ko rero ntibyoshoboka Eh, ariko bavuga yuko bawugura eh, baca bawugura ibihumbi mirongo itatu ngo canke mirongo itatu na bibiri oya ibyo si Eh, byo nibaza yuko eh, hariho hariho ngira izindi ni uguhita mu gifaransa resorte do microcredit rural bimwe bavuga bati ngurana uzonyungukira nibaza yuko ba- babicanganije n'ibi Eh, ni nk'abarimyi b'umuceri bo ku Eh.
musenyi bo bavuga yuko batanga nk'ibihumbi bitanu ubwa mbere bya avanse ahandi bagaca batanga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu bageze gutora iyo fumbire nibaza yuko babifashe nabi Eh, umwavu uri ubwoko butanu kugira ngo bashobora kuba barihenze rero ku bwoko bw'ifumbire abarimyi bashobora kuba bavuga gutyo mbega none uko kubigisha kubika gushingura kandi no gukorera hamwe mu mashirahamwe ko bari kugira ngo bashikire ifumbire y'ikizungu gusa canke hariho n'ubundi buryo inguvu abarimyi bakwiye gu- gushiramo kugira ngo isi ironke akanovera abarundi icyo ngira tuzokigarukako abarundi ntituramenya ingene bafumbira kuko gufumbira birafise amategeko izo nyigisho zikwiye kubashikira gutyo ingene babikoresha Eh, barabizi ahubwo ngira nibaza yuko benshi ari kubura uburyo kuko nk'ubu ugiye mu kayanza aho bimbura ibiraya rwose ibyo byose barabizi ego Eh, ariko gatoya nk'uko mwari mwakibajije ikibazo y'uko eh, iyo migwi canke iyo ngurane yoraba ifumbire gusa nagomba mbere nibutse eh, abatwumviriza y'uko ubushikiranganji buriko burashiraho uwundi mugambi eh, woshikiriza abarimi imbuto zirobanuye ni ukuvuga y'uko twifuza y'uko umurimi akeneye kwimbura yotora ifumbire agatora n'imbuto irobanuye murumva rero y'uko eh, hamwe ico kintu cokunda cofasha nagomba rero mu gutera intambuko rero je ndabona yuko hari ibimaze gukorwa iyo mibano rukirisu irahari urumva icya mbere Mm, cyaraheze none botwemera yuko iyo mibano boyikangurira ngo itangure kuguruza amakonte hamwe nk'imibano yose izoba ifise konte eh, yayo kugira ngo twa dufaranga duke duke bafise batangure kuza barabika ejo rero nibatanga kubika mwumvise yuko eh, kopeke nayo izobikira babona ko batanguye nayo izoheza ibahingurana hasigaye yuko dusa gutambuka rero eh, twegeza imbere ngira bariteguye kubakira muri kopeke twavuze yuko imibano rukristo iba irimo nk'abantu nka cumi na batanu cyangwa mirongo ibiri mugabo urumva abo ni abakristo b'abakatolika mugabo ashobora gusanga ha- ha- havanzemo n'abandi batari abakatolika ba- ba- abaporoti cyangwa abayisilamu kuri ico c'uburimyi ico c'uburimyi kuri ico cyonyene gitumbiye c'uburimyi cyo gufashanya mu iterambere aho wowe nibaza ko atangwa nawe ntivyotera Mm, ngira mwavuze mu mibano kubera musanzwe muri no mu- mu- mu- mu- musanzwe mwanaserukiye na ekereziya katolika ego kandi mugabo ishami caritas rifasha bose abo mu madini atandukanye kino kiganiro tukirangize tubashimira patiri desire ninahazimana icegera c'umunyamabanga mukuru wa caritas burundi ishirahamwe rya ekereziya katolika turabashimiye ko mwitavye ubutumire murakoze cyane naje ndabashimiye namwebwe Prosper Dodiko umuyobozi mu gisata kijejwe gusubiza isi ndimwa akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi namwebwe turabashimiye na twebwe turabashimiye eh, twifuza yuko abarimyi nabone bokumva kano kamo tubatera bakamenya yuko inyamwigenda ko atarimira impeshi nibigira Vincent umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu Burundi namwebwe turabashimiye ko mwitavye buno butumire na jewe ndabashimiye ko namwantumiye mu kino kiganiro twibutse abatwumviriza ko twariko tuvuga ku bijanye no gufasha abarimyi kuziganya kugira ngo bashobore gushikira ifumbire ishobora gusubiza isi akanovera kugira ngo bashobore kuronka umwimbu ukwiye diane ndonse nari ndemesheje kino kiganiro shimiye namwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya amerika
Njuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kanya turahana agahindukira ariko imbere y'uko dusezerana tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu c'u Burundi aho abakora akazi ko gucukura amabuye n'umusenyi biyamiriza itegeko rishasha rigenga ibidukikije iryo tegeko hanini risaba wese aropora umusenyi kubikorera muri koperative kandi akongera agatanga amatagisi abaropozi bati ntitwanse gutanga amatagisi n'amakori ariko leta nidutezurire kuko amafaranga dusabwa ari umurengera umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro niwe tubazi ino nkuru aha ni mu gihe amafaranga ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu bahora bariha ku mwaka ubu yigwijije inshuro zitatu uyu ni umwe mu bariko bakubita igravye bongera baropora umusenyi wo ku mutumba kibande avuga ingene vyifashe ku bisanzwe twebwe nk'ikori twahora turiha twahora turiha ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu ku mwaka mbwa rero nk'ibi bya obe yene biziye bera twebwe bari badusabye gukorera muri koperative ubu baduciye amahera menshi tutaranaronka kandi ubu urabona nta n'ibeni ziriko ziraza kugira turonke nuko dufaranga two kuriha haruhande yo kukurihishwa amahera menshi aba baropora bavuga ko bajuragirika mu kuja kurihira kure y'aho basanzwe bakorera urabona yuko ubu inzara yateye uharoti jenge ni bujumbura hari igihe ushobora kumarayo nk'iminsi itatu ivyo bintu bitaranahera udufaranga rero uba wagiye utwaye no gukira tukaca dukeya nico ndinzera dagonda umukenyezi yubakanye n'ukora aka kazi afise abana bane akaba yibungenze n'ugira gatanu avuga ko mu muryango ubuzima bwahindutse buye nta n'umwe turonka twibereye huko nyene batuga ibihaga vyonyene buye bugomba buhere erega buca kabiri nutwoye tubembereza tubibure yego ko atacongereza kiri turahumiwe nyene aha turagowe ikindi kibabaza aba bakora akazi ko gucukura amagravye hamwe no kuropora umusenyi nuko badatahura aya mategeko mashasha bagenga no hariho nk'ibintu baza bakagusigurira mu gifaransa nawe uri madebe no mu wa mbere ntiwagiyeyo mbere arigihe uca wiyumvira yuko no kugutuka abona gutuka natwe rero baraturungikira abandi botwigisha neza kugira turabe yuko twokoroherwa kuri iyi myidogo ya bamwe n'abandi jean marie hatungimana atwara igisata kijejwe gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya gitega obepeye aratanga umuco kuri iki kibazo akavuga ko bijukiye gutunganya ingene ibikorwa nk'ibi vyoza birakogwa hadahunyanzwa amategeko agenga ibidukikije mu gihe bagenda barabomagura inzuzi inkombe zikagira isi ndimwa itera yaga rero tugomba natwe isi ndimwa ibungwabungwe n'izo nzuzi zibungwabungwe nabo badandaza ivyo bintu badandaza mugabo bamenya yuko natwe muri leta bategereza gutanga ayo mataxi umuhanuzi mukuru wa buramatari mu ntara ya gitega gerard nibigira ahamagarira abo baropora kwijukira kuja mu makoperative nk'uko babisabwa kuko ari ku nyungu yabo abantu naho bagira ubwoba si amateka ateye ubwoba ariko ko bavuga bati abantu bagiye hamwe bakaba benshi bakazishira uburyo hamwe dusanga vy'ukuri ajya amafaranga baka atabo yovuna ariko tubasaba rero tuti kugira ibintu bishoboke nibaje mu mashirahamwe hama bashire ubwo buryo hamwe bica vyoroha cane mukamenya ko iri tegeko rigenga abakora aka kazi ko gucukura ari iryo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ariko haheze amezi atatu ririko rirashigwa mu ngiro kuvaho igisata gicungera ubutare n'agataka obm gikwiragijwe mu ntara zitandukanye muri komine giheta mu ntara ya gitega raisa lilian inamahoro ijwi rya amerika nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu kanya turasozera ariko muri make umushingiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u burundi ariko arahura n'abatwara imigambwe mu burundi mu byitezwe n'uko ahava asaba umuhuza benjamin mukapa ko yogerageza ibiganiro biriko birahuza barundi mu matati barimwo bigahera vuba kugira ngo igihugu gisubire kuba mu bihe bisanzwe nino ngaha dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana agahindukira ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi harimo iyo nkuru nari nciye ku masonga y'abanyamigambwe bariko barahura n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu igihe c'isaha imwe n'igice naho n'amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika muranirwe mu banyu innocent kimenyi diane nahazwe na enjeniyeri mwari kumwe muri uno mwanya tubifuriza umunsi mwiza